my people, dem say wonder shall never end o oh. dem say olori mariam wen e don eh, talk say everything don dey okay wen e go dey make apology say make eh, see everything make e talk to queen make everything finish you understand dem say na im again now oh. wen dis eh, one na remi tinubu president wife make una lis ten to wetin olori mariam don do i no know why olori mariam dey too jealous like dis olori mariam is too jealous my pipo no be small jealous o she can jealous my correct pipo as i see dis gist right now now say no dey no go break me dey no go break before i do dis chat na make me come out so say make i come do di chat make una see am say see wetin don shell again for here so abeg welcome to bose corners tv today is your first time when they come across my channel may you not forget to hit on the subscribe button and the notification bell so dat anytime i they bring this to nagodisia i they talk about royal home nigeria celebrities so I beg subscribe thank you my people. me i no even understand dis kain tin again because sometimes eh ah polygamous home eh no be the best thing when people dey experience e get some kind thing when person go dey hear you go come dey talk say ah god why why things come dey happen like this? you see the reason wey e be say queen Ami no go ever fit come dey stay palace with these people, my people? na yesterday na im marry am do something when queen Ami wen oni of ife carry queen go dat supermarket na yesterday queen ami as oni of ife leave am comot go dey do something wia dem for invite am na im queen ami eh, marry am come come we come pretend dat yesterday na e don dem say e come beg o another one come happen now well e be na make oni of ife no dey e good things wit am e no possible another one now come happen na im marian come carry chair come come again When be say because of remitting tinubu marian don't carry another one e don carry her wahala again e don carry and come for queen army but you and queen army not get the same star you understand you and queen army una star dey different queen army god don't bless am e don't bless am so there is nothing una not dey the same cycle una not dey the same star make you leave queen army alone make you allow am to live her life carry palace make you chop am she dey for her whole house na she get her house you na carry palace chop the palace you understand and wow my people, my people. dem say this early morning eh dem say wen olori marian When e say don make you turn dem say wen we dey hear say as e dey tok to kabiyesi kabiyesi no mind am kabiyesi no answer am e no tok put as kabiyesi no mind am so he no answer am una suppose to know say olori mariam go come do another one say e never belle full he must do another one so there is no reason why una go dey talk say ah una no know say mariam go do like mariam must do like that na ah she dey used to she like trouble well well mary na troublemaker una now they wash and down This say no like trouble e tell ah mary am too like trouble now. so now the trouble Now she dey do dey go so my people, my people. The thing sef dey disturb people. some people. wen dem come dey talk say When be say kabiyesi suppose to don know maria ah? say if he talk say yes na no you understand marian no dey straight for forward mary because of say marian dey maybe she feel say she dey spend money for caviarcy o na she dey spend money na she dey buy things na she dey buy university buy that one na im make am she dey try to want to control caviarcy and caviarcy no dey gree make marian come and dey control am e no dey gree answer am e no dey gree at all e no dey answer marian you understand supposedly caviarcy they give Mary marian that time ah Mary for don't shit for caviarcy head i swear because Kabi eh, marian mm you know they hear word at all you know they hear as you dey beat am for here you go dey do another one The thing wey Mary not just want into the relationship Mary not just want queen naomi inside dis tin uh, you understand e no wan even take eye see queen naomi at all That in dey vex am too much my correct pipo hmm dem say day before yesterday tuesday be thursday yeah say olori eh, first lady na im send message go give caviarcy say e wan see queen naomi na say no be the first time when e dey do am e really want to see her because e get one time wen e be say Ah, oni of ife wen eh, eh, first lady remit ten wife wifey first come e come wan see queen naomi you understand be like say na dat period naim queen naomi take go singapore oni of ife dem come tell am say e don travel go singapore e come say okay if e come back okay since all these days wen queen naomi come back queen naomi dey dey very busy una go see am e be like say e don even celebrate some things. two times sef right you don celebrate some things twice last week is it last week or last two week and last other time he do celebration for some things you understand my people so now im make i know, they took get that kind chance to do all these things when they want make you do so with all this kind thing now olori uh, remi tinubu wife e come say okay e want to see queen naomi na im kabiyesi come tell am say queen naomi last time when you first come say you wan see am e go e go singapore and right now e get to invite am e get to tell am e say one thing for very very important thing so as mary and John hear that one mary and John uh, eh, change because they she ah they say Mary mariam too jealous my people. They say Mary mariam they jealous Now, eh, Mary mariam just change oh, You just begin start to jealous o person wey never come and him eh, with remi people they are not friends you understand Now, only queen ami dem don talk say They say the woman like queen ami well well you know they take queen ami likeness dey play you understand Mary mariam don't they jealous maria don wan be say na she na I go come be the person when they want to see me i don't know why Mary and they always they do like this. The thing they shock me you understand The thing they always they surprise me why Mary and go they try to they block queen naomi way The thing they shock me my people. ha my people, you know know say dat time wen eh, queen naomi come come back kunami come decline He not come go because she come today busy she not come come go my people. Now im marry